Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mul'ate amma ji'a kudhan ta'uuf deema. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed ji'a darbe paarlamaa biyyattii irratti ibsa kennaniin dinagdeen biyyattii waggoota darbanii fi walitti bu'iinsa biyyattii keessa tureen danqamus guddina garuu hin dhaabnee jedhanii turan. Mootummaan ji'a darbe yemmuu murtii dhukaasa dhaabuu labsu Itoophiyaan lola sanaa fi birrii biiliyoonii dhibba tokko ole akka baafte himamee ture. Ammas dhiibbaan garaagaraa kan irratti mul'achaa jiru diinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraachuusaa ogeessi diinagdee Dr. Ayyalee Galaanii dubbatanii turan. Walitti bu'iinsii fi lolli amma deemaa jiru mataansaa diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabudha kan eeran. Qaala'insa jireenyaa dabalaa deemu kanaafis mootummaan murteewwan diinagdee biyya fooyyessu fudhachuu akka qabu akeekkachiisaniiru. Adda Ababaach Taammanee dubbi himtuun ministeera daldalaa Itoophiyaa. Qaala'insa gatii biyyoolessaa amma dabalaa deemaa jiruu fi sababni garaagaraa jiraachuusaa dubbatanii mootummaan rakkina kana furuu fi dhaawaa ta'anii itti adeemaa jira jedhaniiru. Galmoo daawwitii dhimma diinagdeetii fi dhimma qaala'insa jireenyaa irratti gabaasa qaba.
Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Seentiral Istaatiks Ejensii ji'a darbe agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'insi jireenyaa dabalaa jira. Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 24.5 dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'insa jireenyaa kun kan ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa dhibbeentaa 28.7 ol dabalee argamuu isaati. Ammas gabaasumti kun akka yeruutti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa Dhibbeentaa kudha sagaliin ji'a tokko keessattis qaala'insi jireenyaa kun parsantii torbaan ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'insa hammaachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Adda Ababaa Taammane Direektara Dhimmoota Odeeffannoo Ministeera Daldalaa fi Industirii Itoophiyaati.
ለዋጋ ንረትና ለኑሮውድነት መነሻ ናቸው የተባሉ በጥናት የለየናቸው መፍትሄዎች አሉ።
አከስ ጀቴ አደባባን Qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaaleef sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasnee keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishni fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha industirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa kanaan wal qabatee gatiin wantoota nyaataaf oolan garmalee dabaluudha. Kanaaf ammoo mootummaan shaqaxawwan akka qamadii, sukkaaraa fi zayitaa waan ittiin gara biyyaatti galchu sharafa alaa argamu irratti dhiibbaa uumuu isaati. Kana malees warri oomisha oomishallee sichi gatiin oomisha isaanii eegar ni dabalaa jechaan gabaarraa oomisha hambisuun illee ni jira. Warra gabaarraa waa bituus fayyuma dhiyeessa gabaarraa jiru humnaa ol bituun. warri daldaltootaas oomishii aga gatiinsaa ol dabalutti achi kaa'uu fakkeenyaaf zayita kaasuu dandeenya asirratti kana kanadha sababoonni gurguddoon jechuun dubbatti. Kana malees dabalata daldaltoonni hojii seeraan alaan faayidaa barbaadan faddaaltonni jidduu seenuu baay'achuun gatii shaqaxootaa oliif gadi haala hin malle bubbutuun gabaa shaqaxaa harka dhuunfaatti akka kufu taasisuu darbees immoo humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uu fi sharafii alaa haga barbaachisu argamuu dhabuun qaala'insa gatii fi jireenyaa amma akka biyyatti mul'ataa jiru fideera jetti. Dabalatas qaala'insi jireenyaa kana keessatti shoora taphate biyya keessatti tasgabbiin dhabamuudha. Adda Ababaan kunis kanuma keessatti kan hammatamuudha jetti.
ያው ለዛም ነው እኮ እነዚህ ምክንያቶች የተጠቀሱት በአንድም በሌላ መልኩም የዋጋ ንረቱ እና የኑሮ ውድነትም እንደ መነሻነት የተጠቀሱት ለዛም ነው ተጽዕኖ ስለፈጠሩ ነው።
akkas jechuun dabalataan dubbatti haalli siyaasaa jijjiirama irra jiraachuun rakkoon kun biirokraasii keessatti qindaa'ummaan hojiin furamuu dhabuun rakkoo tokkodha. Seerri kabajamuu dhabuunis rakkoo biraati. Keessumaa seektarri mootummaa inni gara gadi jiru qaama rakkoo kanaa ta'uun ittuu qaala'insa kana caalchisaa jiru jechaan dubbatti. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa ibsa paarlaamaaf Waxabajjii 28 bara 2013 taasisan irratti waggoota sadan darban diinagdeen Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaan guddinni isaa gadi bu'us garuu ol guddachuu hin dhiifnee jedhan muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed yeroos. Diinagdeen Itoophiyaa bara 2011 keessa dhibbeentaa 9 bara darbe kan ammoo dhibbeentaa 6 ammas lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiraatus diinagdee waliigalaa haala gaariirra jira jechaan himanii turan. Bara baranaa kana wanti diinagdee Itoophiyaa miidha jedhamee baay'ee dubbatame keessaa tokko lola kaaba Itoophiyaatti ta'aa turedha. Mootummaan Itoophiyaa Waxabajjii 22 bara 2013 yoo dhukaasa yeroof dhaabuu beeksise lolli kun callaan baasii birrii biiliyoona 100 fixuu beeksise. Dooktar Ayyalee Galaan ogeessa waa'ee diinagdeeti. dhaabbata kuweet institute for scientific research jedhamuuf kan hojjetan waa'ee haala diinagdee Itoophiyaa fi dhibbaan walitti bu'iinsaa kun qabu yoo himanii tokko baasiin biiliyoona dhibba tokkoo kun diqqaadha jedhu humni namaa lubbuun qabeenyi manca'ee fi kaan yoo itti dabalame gatii waraana kanaa ol kaasaa jechuun qeqqaqaman dubbatu kana malees qaala'insi jireenyaa amma guyyaan dabalaa jiruufis ka'umsa biraatii jedhu lulli kun.
Qaala'insa jechuun oomishti yoo dhabame yoo oomishamee gabaatti dhiyaachuu baate. Innumti oomishame illee immoo karaan nagaa ta'uu baatee iddoo oomishame sanaa ka'ee lafa gabaa dhaquu dadhabe. Inni oomishame gadi xiqqaatee sabni Itoophiyaa lakkoofsa isaa garuu achuma jira. Innaa waraana duraa fi amma waanti gadi bu'u. So namni guyyaadhuma guyyaadhaan barbaada akkuma duraa sanatti. Oomishni xiqqaateera maaliif akka xiqqaate isitti miira duraanii? Namni oomisha dhiisee haalli namaa gara waraanaatti deemeera yookaan adeemeet achi jira yookaan. Leenjiidhaaf waan galee jira dargaggoonni kumataman lakkaa'amu. Kun hundumtuu sa'aatiidhaan guyyaadhaan lakkaa'amee oomisha gadi hanqisa. Oomishni xiqqaatee barbaachi namaa amma duratti yoo ta'e qaala'insaatti lakkaa'amaa jechaadha. Sana biraan immoo waa'ee Itoophiyaa keessatti xaaxaan guddaan kan jiru daldaluma keessa biyya alaati galchuu kana keessa doolaariin ijaa waan ta'e. Akkuma oomishni biyyaa xiqqaate biyya alaatiis galchanii immoo gabaatti dhiyeessuu irratti hanqinatu jira jecha. Maaliif doolaariin hin jiru doolaariin jiraatu malee biyya alaatiin bitamu duraan fakkeenyaaf zayita ammateetu bitamee dhufaayyuu wanti ittiin bitan hin jiru. Eega hin jiraanne gabaarratti kan dhiyaatu xiqqoodha. Sadaffaa daldala biyya Itoophiyaa keessatti yeroo hundaa. Olaantummaa kan fudhatee waan jedhu warra daldaltootaati. Warra daldaltootaa kuni wanti waraanni akkanaa uumame jechuun immoo carraa guddaadha isaaniif kenna. Isuma duratti jiruyyuu ganaa booda gatiin dabalaa jedhaniiti ol kaa'u. Boronnaa harka meeqa dabalee gurguruu hin danda'a. Torbaan dhuftu kana caalaa amma mana yoo dabale torbaan dhuftu keessa torbaan lamaan haxaatti immoo harka meeqa kana caala dabala. Kanaafuu silasoo biyya alaatii galchuun carraan dhiphataa dhufa. Kanaafuu du'ee maal ta'e taniin dhoksee ji'a tokko ol kaa'ee sana booda abbaa kaakayyuu buusee waan jedha jechuudha. So wantoota kana hunduma kan walitti dhufanii qaala'insaani. Waan isa kan uume waraanicha calqabni isaa. Sana booda ikoonoomik saabotaajii warra daldalaa hojjetan doolaariin biyya alaatiin fidan dhabamuunsaa oomishti ijaa namni qotiisarraa jiruu. Noormaalii qaburraa dhiisee gara waraanaatti ijaa xiyyeeffate kuni hundumtuu qaala'insatti deemsisa dinagdichaa jechaadha.
Kanaaf jedhu Dr. Ayyalan mootummaan dhiibbaa dinagdee kana hir'isuuf tarkaanfiiwwan malu fudhatee dafee sirreessuu qaba jedhu. Dr. Ayyalan dabalani warri siyaasa biyyaa harkaa qabu guddinni biyyaa hagas jedhanii himuu qofa odoo hin taane bu'uura rakkoo kanaa furuuf carraaquu gaggeessitoota fala beekanis ofitti dhiyeessuu qabu jedhu. Muummee ministeera Abiyyi Ahmed ji'a darbe yoo paarlaamaaf dubbatan keessumaa dhiyeenya maallaqni biyyatti jijjiiramuun duuba Itoophiyaa keessatti haalli fayyadamina baankii fooyya'aa dhufuu himanii garuu hawaasa biyyattii baadiyyaa jiru kan oomisha biyyattii keessatti ga'ee guddaa qabuu fi baankileen liqaa malu dhiyeessaa hin jiran mootummaan sichi sanarratti xiyyeeffate hojjetaa jechuun dubbatanii turan. Adda Ababaa Taammanes qaala'insi jireenyaa amma jiru kana to'achuuf mootummaan mala adda addaan itti adeemaa jira jedhu.
በእኛ በኩል እንግዲህ ለማረጋጋት እየተሞከረ ነው ያለው ለምሳሌ akkas jettee adda ababaan gama keenyaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirra keessumaa meeshaalee shaqaxaa irratti warra yakka garaagaraa dalagan irratti tarkaanfii malu fudhataa jirra fakkeenyaaf dhuma bara 2013 kana keessa. Daldaltoota kuma torbaatamii lamaa oliif of eeggannoo kennanii jirra. Dhaabbilee daldalaa kuma afurtamii ja'a saamsineerra. Dhaabbilee dhibba tokkoof tokko ol eeyyama isaanii haqneerra. Kuma takkaa ol irratti ammoo himata yakkaa irratti banamee jira. Warra seeraan ala hojjetaa ture irraa meeshaan fudhatames gara qarshii miiliyoona 95 olitti gurguramee mootummaaf galii ta'eera. Egaa kana kana fudhataa jirra. Tarkaanfiin keenyas ka gabaabaa fi dheeraa jennee dhaawwataan itti adeemaa jirra jetti yeroo dubbattu. ammas dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF qaala'insi Itoophiyaa keessa jiru kan baranaa dhibbeentaa kudha sadiidha yoo jedhu guddinni diinagdee waliigalaa Itoophiyaa baranaas gara dhibbeentaa lamaatti gad bu'uu malas jechuun tilmaama isaanii kaa'a mootummaan Itoophiyaa garuu gabaasa guddinni diinagdee biyyaa kan bara 2013 fulbaana dhufu kana ifoomsa gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawit Adaamaa.